chamboa nichole.
murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo uyu munsi ni ku cyumweru ikaze muri aya makuru yacu mugiye kugezwaho na jeffrey mutagoma amakuru yacu turayahera muri yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yacu tuyahere hano muri amerika aho biteganijwe ko tariki ya makumyabiri z'ukwezi gutaha joe biden watorewe kuba perezida wa mirongo ine na gatandatu wa leta zunze ubumwe za amerika azarahirira iyo mirimo thomas kamilindi aradufasha kureba ibyo joe biden ahuriraho cyangwa atandukaniraho n'abamubanjirije kugira ngo umuturage wa leta zunze ubumwe za amerika yemererwe gukorera rubanda mu mirimo itorerwa itegeko nshinga ry'igihugu ribuza kugendera ku by'amadini ubwoko igitsina n'ibindi bintu bitera abantu gukumira abandi ariko muri iyi myaka magana abiri na mirongo itatu n'ibiri ishize abaperezida bose ba amerika ni abazungu kereka umwe rukumbi w'umwirabura barack obama perezida wa mirongo ine na kane wategetse kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bose uko ari mirongo ine na batanu ni abagabo nta mugore n'umwe uraba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bose nabo mu madini y'abakirisitu y'abaporoso atandukanye kereka umwe gusa john kennedy perezida wa mirongo itatu na gatanu wategetse kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu yari umugatolika nta muyahudi umuyisilamu umubudisita umusike cyangwa se umuntu wo mu rindi dini iryo ari ryo ryose urategeka leta zunze ubumwe za amerika joe biden azaba perezida wa kabiri w'umugatolika ibindi biranga abategetse leta zunze ubumwe za amerika ni imirimo bakoze mbere yo gutorerwa kuyobora igihugu mirongo itatu n'umwe bose kuri mirongo ine na batanu ni abasirikari bari baravuye ku rugerero bamwe muri bo babaye ibyamamare mu gihe bari bacyambaye indangankano y'ingabo z'igihugu nka george washington ulysses grant na dwight eisenhower george washington perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na karindwi mbere yo gutegeka igihugu yabaye umugaba mukuru w'ingabo zarwanye kandi zatsinze intambara y'ubwigenge bw'igihugu cye cyari mu bukoroni bw'ubwongereza mbere yo kuba perezida wa cumi n'umunani wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana umunani mirongo irindwi na karindwi ulysses grant yari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu zatsinze intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu bita civil war mu kinyamerika yabaye kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na gatanu naho dwight eisenhower wabaye perezida wa mirongo itatu na kane wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatatu kugera mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe yabaye umugaba mukuru w'ingabo zatsinze ku mugabane w'uburayi intambara ya kabiri y'isi yose joe biden we ntiyigeze aba umusirikari kimwe ndetse n'abandi bamubanjirije vuba aha nka bill clinton barack obama na donald trump radiyo ijwi rya amerika uretse ibya gisirikari mu baperezida mirongo ine na batanu bategetse leta zunze ubumwe za amerika kugeza ubu makumyabiri na batandatu bari barabaye abasenateri cyangwa se abadepite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu kongere uretse kuba visi perezida wa repubulika ari nawe perezida wa sena kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi joe biden nawe yabanje kuba senateri imyaka mirongo itatu n'itandatu yose kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu kugera mu bihumbi bibiri n'icyenda ku birebana n'imyaka y'amavuko joe biden niwe ugiye kuba perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika akuze kurusha abandi itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryemerera buri muturage wese ubishatse kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu kuva ku myaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko kujyana hejuru umuto kurusha abandi kugeza ubu mu mateka y'igihugu ni theodore roosevelt bitaga teddy yabaye perezida wa makumyabiri na gatandatu afite imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko kuva mu gihumbi magana cyenda na rimwe kugera mu gihumbi magana cyenda n'icyenda joe biden agiye gutegeka afite imyaka mirongo irindwi n'umunani mu baperezida cumi na babiri batari bayifite harimo umwe muri bo utarigeze anakandagira no muri kaminuza nyamara wabaye igihangange abraham lincoln wabaye umukuru w'igihugu wa cumi na gatandatu kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu niwe waciye ubucakara muri leta zunze ubumwe za amerika muri abo bose umwe rukumbi niwe wagize impamyabumenyi y'ikirenga phd ni woodrow wilson perezida wa makumyabiri n'umunani wategetse kuva mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatatu kugera mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe joe biden nawe mu bize arimo mu bize kaminuza by'umwihariko mu by'amategeko aha naho azaba abaye perezida wa makumyabiri n'umunani wakoze umwuga wa voka mbere yo kujya muri politiki ngibi rero bimwe na bimwe mu biranga joe biden mu byo ahuza cyangwa se atandukaniyeho na bamwe na bamwe mu bamubanjirije gutegeka leta zunze ubumwe za amerika azimikwa ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere gutaha urakoze thomas kamirindi tuve hano muri amerika tujye mu nkambi ya nduta muri tanzania aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bahatuye bakiranye umubabaro iby'urupfu rwa petero buyoya wahoze ayobora uburundi witabye imana ku wa kane w'icyumweru dushoje barabitubwira kuri mikoro ya james jovin umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri mu gihugu cya tanzania twebwe nk'impunzi ni inkuru ibabaje kuko ugiye kureba abana uburundi bubuze mu mwaka umwe bubuze abagabo b'injyamunyu babiri inyuma y'urupfu rwa perezida nyakubahwa perezida nkurunziza ndabona hakurikiye urupfu rw'uwahoze yarongoye uburundi perezida major pierre buyoya rero ni ikintu kibabaje kuko ni uburundi bwiko burabura bamwe mu bagabo bagize icyo bamara mu gihugu cy'u Burundi rero ntitworeka kubabara canke ntitworeka kubona yuko igihugu gihomvye ariko kandi icyo navuga ni uko ko haba afite icyo bamwagiriza ko yoba ari mu batumye haba injyane za politiki injyane z'amoko zabagiye zirikwikanye mu burundi kandi akaba yagirizwa yuko ari mu batumye nyakwigendera merikiro ndadaye agandagurwa ariko kandi ibyo ntibyotuma tuca tumwifuriza urupfu nimba koko biboneka yuko ibyaha byamwagiriye akazocibwa urubanza buyoya urupfu rwiwe navuga yuko rurabaye ariko ntihazobura ico igihugu e, c'uburundi bushobora kuba bwomwibukirako hamwe n'amakungu uravye n'igihugu yarasanzwe arimwo camari nyene hariho ibintu vyinshi cane abantu abanyagihugu bashobora kumwibukirako ivyiza eka mbere hakabamo n'ivyo novuga ko hari ibibi vyahabaye akandi urazi umuntu iyo ari mw'isi nawe ategeza kuvanganya ivyiza n'ibibi nyene e, novuga yuko ku vyiza yagiye yaranguye hari ivyiza yibukirwako cane biza kw'isonga mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri navuga yuko niho yashiraho icibutso c'ubumwe bw'abarundi umva nk'ico ni ikintu cama cibukwa cane mu gihugu c'uburundi kandi n'ubu uwo mugirwa ukaba ukibandanya e, mu bisanzwe twakiranye umubabaro kuko umuntu iyo apfuye ntawe ushobora kuvuga ngo aryohewe n'urupfu hanyuma ibyo twamwibukira ko ni byinshi duhereye nko agitangura gutwara yari umugabo aharanira iterambere nubwo kenshi yagiye agira abahanuzi babi bigatuma ibyabaye mu Burundi ubwicanyi benshi tukangara abandi bagapfa ibyo byose uri umukuru w'igihugu cyangwa uri umurongozi byose bitagwa kuri wewe kuko ugiye kuraba nta n'icyakozwe kugira ngo amahoro mu Burundi ashobore kugaruka iyo nkuru twayumvise kuri radiyo kweri yuko uwahoze ari umukuru w'igihugu yitavye imana kubwa n'isambo rya menshi ndavuga nta komantere myinshi ndotanga ya namwe murabizi cyaranze intwaro yiwe e, inani n'umunani maze vyabayeho yego maze vyabayeho bwicanyi urupfu nta muntu ruryohera nta muntu ruryohera mugabo ivyo bakoze bumva namwe murabizi inani n'umunani bamaze kujya ko haciye umwaka umwe kuko yagiye ko inani n'indwi umugabo amaze umwaka umwe nyene azi byakoretse nyene ah nivyo marorerwe teko turihweza neza ni ukuri yari akoze ibintu tudashima cyane mu ncamake byo kwibuka byari byinshi ariko byagiye gupfa ku kanyuma ubwo hari ibyiza yagiye akora ariko hariho byinshi nabyo yagiye akora tudashima yaratumye abanyagihugu benshi tunyonyezwa turatotezwa tuhata n'izacu bivanye nabyo nta kintu cyo guhayagiza umuntu yovuga usibye ko ari ibintu by'umubabaro gusa kuko ugiye kuraba iyo umuntu agiye ku ntwaro ari uko amanje gukora amabi n'ubuzima bw'abantu burahasigara ingaruka mbi zabaye ku banyagihugu kuva aho yari atanguriye gutwara kuko uko yatwara agerageza gu- gutera kudeta ni ibintu byatuma abantu benshi bagenda babura ibyabo kuko ugiye kuraba ibyo yoba yarakoze kugira afate igihugu yahungabanije umutekano mu bantu ni wo mbere yoba yashaka no gutuma umenga abantu bama bagomba gucanamo twebwe rero nk'impunzi mu by'ukuri twakiranye agahinda kanini hanyuma tukagira ko turemesha umuryango wabuze yego abarundi turabuze kuko umuntu nubwo uko mwo- yoba ameze kose apfuye utegereza kugira ikibazo rero turahogiye umuryango wabuge turahogiye igihugu cyose turahogiye abakunzi biwe ariko kandi icyo nosaba ni uko ku barundi ndetse no ku batarundi iragi ibyiza yakoze twobikurikiza tukabigira ko ibibi yoba yarakoze nabyo bikatwigisha kugira ngo abone umunsi ntabikore ariko ku cyiza ashobora kuba yarakoze ubu twariyerekanye tukagerageza gushya mu nzira yaciyemo ku byiza yagiye arakora abari mu burundi ni uko bufatana mu nda hazovugwa byinshi muri kino gihe ariko kandi byinshi byagiye bivugwa mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane abantu bagashiraho intaha ishize ntidushire imbere kuko nk'urwo rupfu rugiye kutwereka ko atanumwe ari hejuru y'urupfu ibyoba byose utegerezwa kumenya ko twese ariyo nzira tuzocamo kuko benshi turarondera ubutunzi turarondera ubutware ariko tukibagira ko imana iriho urwo rupfu rero rwigishe benshi na cyane cyane abari ku butegetsi ko twese ariyo nzira murakoze impunzi z'abarundi mu nkambi ya nduta kuri mikoro ya mugenzi wacu james joven tubabwire ko amakuru radiyo ijwi ry'amerika imaze kumenya ikesha umwe mu bantu bari hafi y'umuryango wa nyakwigendera petero buyoya avuga ko azakingurwa mu gihugu cya mali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda nguhaye ikaze wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro gihagarariwe na nigena roger mizero crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma njye mugiye ku bana bagezeho iki kiganiro nitwa nicole giraneza Icyorezo cya covid cumi n'icyenda gikomeje kugira ingaruka zinyuranye ku mibereho y'abantu, aho usanga ubukungu bwarahungabanye cyane bitewe n'idindira ry'imikorere mu nzego zitandukanye mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya korona. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagize ku bucuruzi buciriritse hagamijwe gusangizanya ubunararibonye ku cyakorwa mu rwego rwo guhangana n'izi ngaruka. ni ikiganiro gihagarariwe na roger nigena nawe mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio mugiye kubana nanjye nicole giraneza
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ubucuruzi buciriritse bufatiye runini benshi mu banyarwanda haba ababukora nk'abikorera abakorera abandi ndetse n'abagura ibicuruzwa mu gutangira iki kiganiro rero reka twumve icyo abacuruzi batandukanye bavuga ku bucuruzi buciriritse muri ibi bihe ndetse n'icyo basabaho ubufasha baganiriye na bagenzi bacu ishimwe honore afatanyije na noel imana ishimwe
abakiriya baragabanutse bo nyine twagiye tubigiraho ingaruka ugasanga nk'wenda nko ku munsi n'umuntu yacuruzaga nk'ibihumbi nka mirongo itatu ugasanga bibaye nk'icumi kandi nyine n'imisoro ntabwo bigeze badusonera amezi yose twarishyuye hari ukuntu bagabanyije ngo niba iyi miryango yegeranye bamwe bakora uyu munsi abandi bazakoresha niba wari ufite nk'umukiriya wawe rero umenya ibyo uba ushaka yabishyize ku murongo akakuranguza neza ataguhenze urahagera ugasanga nawe yasohotse cyangwa uwo munsi ntiwe- ntiyakoze ugasanga byose bibaye imbogamizi ducururiza nko mu mazu akodeshwa ubwo nyine na nyirinzu aba akeneye amafaranga kandi abakiriya ntabo ugasanga ibibazo ni byinshi kandi ntiwanamubwira uti ngabanyirizaho n'igiceri cy'icumi ngo abyumve mbega ubona ubuzima buragoye kovide yagize ingaruka nyi- nini cyane abakiriya ntibaboneka neza ibicuruzwa ntitubibona neza bituma n'abakiriya nabo izo mpinduka zituma bagabanuka kuko niba mu nzu warinjizagamo abantu batanu icyarimwe barindwi itegeko ni babiri batatu kugira ngo umuntu abashe kwirinda bigusaba rero guhagarara hamwe ukabasubiza hanze iyo umuntu rero kugira ngo abashe kubyumva rimwe na rimwe ntabwo abyumva neza uramubwira agasubira agahita ajya aho batarajya akajya kugura ahandi mu bucuruzi byagize ingaruka zikomeye bikomeye cyane nyine kovide cumi n'icyenda nkatwe abacuruzi nyine yadukomye mu nkokora kubera ko ariya masaha niyo twaboneragaho abakiriya ahasanga twese twakinze natwe bikatugiraho ingaruka n'imiryango yacu mbere y'icyorezo nashoboraga kwakira abantu barenga mirongo itanu kuva saa moya kugera saa yine ariko ubu nko mu isaha ni batatu nakira kuko umukiriya ntabwo aza afata akantu kamwe kuko twebwe turanguza aza areba kimwe kimwe kimwe ubyandika uko twakiraga benshi ntabwo ariko tucyakira benshi kuko habanzamo batatu ubwo ni abantu batandatu turi mu nzu basoza bagasohoka tukabafungira tukabona kwinjiza abandi ariko ubundi bazaga ari benshi bakanihuta cyane kubera ko ntacyo umuntu yabaga yikanga urabona hano ducuruza imyenda n'inkweto abakiriya rero baragabanutse ku buryo bugaragara nk'abanyeshuri baratuguriraga none ntibakijya ku ishuri umubare w'abantu bajya mu bukwe waragabanutse cyane ndetse no gusenga ni uko ibyo rero bituma ba bantu bazaga kutugurira kugira ngo asohoke ajye mu bandi umubare w'abantu waragabanutse tekereza ko bamwe bashobora kuba banambara ibirenge bibereye mu rugo kuko bazi ko ntabwo ari bujye mu bantu benshi ngo bavuge ngo yambaye ibishaje cyangwa se bimeze bite urebye nubwo tutakoze ibarura rya nyaryo ariko baragabanutse ku gipimo kiri hejuru ya mirongo inani na gatanu ku ijana iki cyorezo rero eh, wenda urwego rw'ubuzima ni rwo rubikurikirana neza rukamenya uko bihagaze eh, ariko hari ubufasha twagahawe ku bijyanye wenda no ku buryo twishyura kuko uburyo twishyura nk'imisoro cyangwa se gukodesha nta kintu kigeze kigabanuka kandi abakiriya bo baragabanutse kwinjiza byaragabanutse ariko abo twakodeshaga nabo n'imisoro twatangaga iracyari yayindi ijana ku ijana ubwo rero leta iyo igize ikidufasha rwose irebye izo ngorane twahuye nazo yagira ikidufasha kandi byashoboka iyi ngaruka zabaye kubera ko ntabwo twacuruje neza bityo n'imisoro yagombaga gutangwa yabaye mikeya ku yagombaga gutangwa icyo twasaba ni uko nuko haboneka urukingo n'umuti ikibazo kigakemuka
barakoze cyane aba bacuruzi iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe nyuma yo kumva ibitekerezo by'aba twaganiriye ndi kumwe na christelle wikeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho muri iki kiganiro cy'uyu munsi niko urakoze reka ubutumwa bwa none tubutangire kuzambaza imana samusoni uri kimisagara aho aravuga ko icyakorwa kugira ngo ubucuruzi buciriritse buhangane n'ingaruka za covid cumi n'icyenda ari uko icya mbere hakongerwa amasaha yo gufunga atariko bakanakomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda ati ikindi kugabanuka kw'imisoro kuko aya masoko afitwe n'aba rwiyemezamirimo kandi nabo ntibaboroheye abaturage kuko nabo baba bashaka inyungu zabo naho niringiye imana augustin uri ku kamonyi yagize ati dukomeje kugirwaho ingaruka kuko ntawe dufite dukorera harerimana jean paul uherereye mu murenge wa jabana mu karere ka gasabo yagize ati icyakorwa ni uko abacuruzi bato bagabanyirizwa imisoro kubakira abacuruzi ahajyanye n'amikoro bafite ndetse no gushishikariza abacuruzi bato bafite igishoro gito gukorera hamwe dukomeza ntirenganya jean uri i kigali ati guhangana n'ingaruka biracyagoye kuko n'ubundi usanga gukora k'umuntu ufite igishoro gito bikigoranye gusa mu bice by'icyaro gukora k'ufite igishoro gito biracyagoye biracyakunda atahaba amahitamo ya buri muntu ku giti cye dukomereze kuri gasasi ya teogene uherereye mu mujyi wa kigali mu murenge wa kanombe aho yagize ati ntabwo byoroshye guhangana n'ingaruka kuko abagana ubucuruzi buciriritse baragabanyutse gusa nta muntu dukwiye gutunga urutoki kuko ntawe covid cumi n'icyenda itagezeho ingaruka shyaka steven uri gatsibo ati abacuruzi bahabwa inkunga yo kunganira ubucuruzi bwabo muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda ndetse bagirwe n'inama ku buryo bakomeza kurushaho kwirinda byabafasha gukora ubucuruzi nta mbogamizi reka ubutumwa bwa none mbuhinire kuri Iradukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze aho yagize ati ubucuruzi buciriritse kuva na mbere ya covid cumi n'icyenda bwari budahagaze neza ati ahubwo icyakorwa ni uko bagabanyirizwa imisoro bagahabwaho gukorera bakabanza gutera imbere ubundi bakabona kwishyuzwa imisoro ubundi bwo butumwa tumaze kwakira ariko namwe mudukurikiye mwakomeza mukabudusangiza ndakomeza mbwakire nikore wakomeza n'ikiganiro iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ndayiringiye jean damascene asanzwe ari umucuruzi w'imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo i kabarondo mu karere ka kayonza avuga ko mu rwego rwo guhangana n'ingaruka za covid cumi n'icyenda yanatumye umubare w'abakorera mu masoko ugabanuka ukagera kuri mirongo itanu ku ijana yahisemo gushaka inyunganizi kugira ngo abashe kubonera umuryango we ibikenerwa by'ibanze ni mu kiganiro yagiranye na noel manishimwe
mu kiganiro ejo tugiye kumva ubuhamya bw'umwe mu bacuruzi ukorera mu karere ka kayonza mu isantere y'ubucuruzi ya kabarondo aratangira atwibwira nitwa ndayiringeje damascene nkora ibijyanye n'ubuvuzi gakondo niko kazi kanjye ka buri munsi ukimara kumva ko iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda kitazatuma mukora imirimo musanzwe mukora nk'uko bikwiye wabyakiriye gute birumvikana impinduka zose zibayeho kandi zidaturutse ku muntu umwe cyangwa ku wundi umuntu arazakira ariko akagerageza gushaka ibisubizo ku bucuruzi bwawe byagenze gute by'umwihariko muri ibi bihe by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda uradusangiza ubuhamya bwawe uhereye muri cya gihe cyaguma mu rugo mu gihe cya covid birumvikana habayeho kugabanuka kw'abakiriya bitewe wenda n'amadeparasoma abantu batari bafite ndetse n'uburyo abaturage baba batinya bakavuga bati wenda kubera iki cyorezo abantu batinye gusohora icyitwa amafaranga kuko n'uburyo bwo kuyinjiza bwari bugoranye abantu bakuganaga ugereranyije n'abakuganaga mbere baza kugura bagabanutse gute bagabanyutse nko ku kigero cya mirongo inani ku ijana hazaga umuntu ubabaye cyane akavuga ati n'ubundi nta bundi buryo nakomeza kwicara hano reka ngende ngure umutuyu n'uyu wamfasha kuri iki kibazo mfite ugasanga abantu baragabanutse ku buryo no muri icyo gihe kuba nk'inzu ubasha gukoreramo udashobora no kuba washobora no kuyishyura hanyuma izo nzitizi mu bucuruzi bwawe wakoze iki mu guhangana nazo mu bushobozi bukeya nari mfite nabashije kuba nafungura indi bizinesi bizinesi y'ubucuruzi bw'ibiribwa kuko nabonaga nimba narabonaga wenda abacuruza wenda ibyuma n'ibindi bikorwa runaka babafungira ubu bakaba batemerewe gukora navuze nti mu buryo bwo guhangana n'iki cyorezo reka nanjye mfungure akandi ka bizinesi ka kabiri nkashyiremo umudamu aba agakora kajyanye no gucuruza ibiribwa cyangwa se butike mu bundi buryo mu buryo bwo guhangana n'iki cyorezo cya kovide cumi n'icyenda nashatse icyari cyemewe kurusha ikindi ndavuga ni uko byagenda kose umuceri ntibazawuhagarika kuko abantu bahora barya umuceri inyanya ntibazazihagarika mbese nafunguye akandi ka bizinesi ka kabiri kugira ngo mbashe kuba wenda nahaza umuryango wanjye ubu byo biragenda biragenda nta kibazo ni inama ki utanga ku bandi bantu bahuye n'ibi bibazo kugira ngo babashe kubisohokamo gusohoka muri muri ibi bibazo icya mbere ni ukutitinya wenda nahera nko ku bantu umuntu akaba avuga ati nari mfite akabari ariko hahandi wari ufite akabari ushobora no guhindura n'ibindi bintu byemewe ukaba wateka nka resitora wenda yonyine ntukomeze kugenda wihishahisha mu buryo bwo gukwirakwiza kino cyorezo igihe kizarangirira izindi bizinesi zizakomeza ndagushimiye cyane ku buhamya usangije abatwumva mu kiganiro ejo murakoze cyane
arakoze cyane jean damascene iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo tedi kaberuka ni impuguke mu bukungu avuga ko nubwo ubucuruzi buto bwagizweho ingaruka n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda hari icyo abacuruzi bakora mu guhangana n'izi ngaruka anavuga kandi ko leta yari ikwiye kubakira ubushobozi uru rwego ni mu kiganiro yagiranye na ishimwe honore nk'impuguke mu by'ubukungu mubona hakorwa iki ah, kugira ngo habeho guhangana n'ingaruka icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagize ku bucuruzi buciriritse murakoze Ah, icyorezo cya covid cumi n'icyenda navuga ko cyaje gu- gusubiza inyuma aho abantu bari bageze abaguzi baragabanutse ibyo byose ni ibintu bigira ingaruka ku muturage ikigomba gukorwa ni uko ah, icya mbere kwirinda nicyo cy'ingenzi cyane kuko ubukungu bushingira ku bantu iyo abantu rero bafite ubuzima bwiza umuntu ashobora kongera ah, agasubiza mu buryo ibyo yahombye na leta igomba korohereza abantu cyane cyane abacuruzi bato bato urugero nafatiraho kubera ko kwirinda nk'abantu bakorera ahantu hafunganye basaba ko abantu ba- bajya bakora ibihe byo gu- kujya gukora umwe akaza uyu munsi ejo ntazi undi akaza kugira ngo bagabanye ubucucike birumvikana ko wa muntu wari usanzwe yishyura iseta yishyura ubukode bw'iminsi mirongo itatu azakora iminsi cumi n'itanu birumvikana rero ko akeneye icyamufasha kugira ngo azabashe kwishyura ubukode leta ishobora ah, gufasha abantu i- igashyiraho uburyo bw'imisoro bugabanyiriza ba- abakodesha amazu kugira ngo nabo bagabanye ubukode kuko uh, birumvikana ko ubukode bu- burahenze E, ikindi hari ikigega leta yashyizeho cyo kunganira abikorera kugeza ubu iyo urebye aba- ababasha ku- gu- kukifashisha ni ibigo bikomeye ni amahoteli ah, ariko hari ubucuruzi buto buto badafite ubu ubu- navuga ikizabafasha kandi abo bacuruzi bato bato nibo navuga batanga imirimo burya ku bantu benshi urugero nk'amagaraje ntabwo nyabona afashwa n'icyo kigega ariko bakagombye kubamo kugira ngo nabo babashe kuva muri ibi bihe bibi kovide yateje nyuma y'igihe ndabizi ko leta ikora navuga ni nk'uko amavugurura akavuga ati ese abo twateganyije kugeraho bagezweho ese abandi bakenewe ni bande impunguke mu by'ubukungu hari ibyo mubona wa wundi ukora ubucuruzi buciriritse yakuramo kwigobotora ibibazo cyangwa se ingaruka yatewe na covid Ah, ibyo yakora bijyanye navuga ni, ni, ni nko kujyanisha ibyo yakoraga mbere n'ibihe turimo kuko ni ibihe bidasanzwe Ah, haba uko abantu baranguraga haba ukuntu abantu bacuruzaga haba ukuntu bakoreshaga amafaranga bakoreye ibyo byose ni ibintu bigomba kujyana n'igihe tugezemo igihe tugezemo ni igihe kidatuma abantu bagenda mu buryo bworoshye bivuga ngo nimba warafataga ikamyoneti ukajya mu cyaro kurangura ntibicyoroshye Ku- uko kugabanya ingendo bituma abantu ah, ibiciro bizamuka kubera ko a- a- ababizana ni bake ni byiza rero ko haba hari abantu biga uburyo utumiza ibintu byawe utavuye aho uri ugakoresha telefone ugakoresha interineti dufite amahirwe mu rwanda ko abantu benshi bafite telefone ni byiza ko leta ishyiraho uburyo bwo gufasha abantu uburyo ndavuga ah, haba departema ikigo gishinzwe iterambere gufasha abantu ah, tugakorana na za ambasade u rwanda rufite ambasade nyinshi hanze urugero niba umuntu ashaka afite uruganda ashaka gutumiza ibintu hanze ambasade ikaba yabimufashamo navuga bakava mu biro gufasha abikorera ni ugufasha ubukungu bw'igihugu ni ugufasha igihugu muri rusange
turamushimiye tedi kaberuka iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe nyuma yo kumva agace k'ikinamico sigasira k'uyu munsi reka noneho twinjiye mu mwanya wo kumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ni ibitekerezo tugezwaho na christelle wikeza bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ngiye kubagezaho ubutumwa mwatugejejeho mu kiganiro ejo cyatambutse ubushize cyagarukaga ku buryo abahanzi bisanishije n'ibi bihe bidasanzwe byatewe na korona virusi reka duhere kuri mata kudusi w'i rwanda uherereye mu karere ka ruhango mu murenge wa kabgayi aho yagize ati ku bahanzi ntibyaboroheye gukora ibitaramo mu masitade ndetse no mu nzu ziberamo imyidagaduro ati naho ku bakurikira ibihangano ambiyanse yaragabanyutse dukomeza niyo mugenga eugene uherereye mu karere ka nyaruguru yagize ati korona virusi yagize ingaruka mbi ku mikorere y'abahanzi ibitaramo ntibyari byemewe ari byo bibahuza n'abafana babo ibihangano byabo bikamenyekana masengesho emmanuel uherereye mu karere ka kirehe yagize ati nakurikiye ikiganiro ni cyiza cyane nagikunze masengesho urakoze cyane arakoze christella nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyari gihagawe na nigena roger mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma njye nitwa nicole gira neza ikiganiro ejo naho ubutaha
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze mu mwanya w'ikiganiro